of Zamfara State, especially the governor of Zamfara State, Governor Bello Matawale, in don dey appeal since yesterday Where they say Oga Bola Ahmed Tinubu in his infinite mercy, he showed mercy to some people say dem dey affected by bandits. Wetin he do? He donated a, a, a, a, a huge amount of 50 million naira to those people maybe say dem dey affected by bandits in case na no forget say of recent uh, eh, dem did mass burial for people wey say dem dey wey say uh, bandits dey attack their communities for samfara state and him come make oga bola ahmed tinubu come talk am say he no fit dey dis country and something of sort will be happening he no fit dey dis country and dis people that bandits are attacking will be suffering To elevate this country and how this country will be happy to to people of this country na so onyekun carry himself go meet the governor of zamfara state say he wan do this thing and he don do am as per wetin we dey read for for news in fact the people of zamfara state now dem don dey happy don dey uh, shed the tear of joy say ah so someone even have the love of them for mind and even to see 50 million naira to them. Oga Bola Ahmed Tinubu come talk one thing, he come dey assure the people of Zamfara state. He tell, tell them say he still have belief in this present government say the, this government can actually solve all the issues of insecurity say in dey battle them. He tell them say in due time in due time all these bandits boko haram we are going to attack them if they didn't stop all these things say dem dey do Parliament Tinubu can talk one statement. Into can say if this present government so did not even solve everything finish, into can say him as the Jagaban of everywhere. Say eh, eh, eh, eh. if he enter as the president, say he go solve everything in due time. As in in due time, and everybody for this country will be at peace again. Now waiting Oga Bola Tinubu they assure the people of Safara State. I be that. I know say this country they always they they they, they bring more comments. Many people don't talk. Oh. And I tell you, when they hear say Bola Tinubu donated 50 million, people don't say, ah, in fact, some people they support him. Some some talk say, wow, that's the person say they want as their leader. The person will say he get the love of people for mind. Person will say he care for people. Why some people for the other side they talk something, talk and say, ah ah, Oga boo." Yeah, that this country you deal. Oh, all these years if they say killings dey happen you no donate money o oh. why be say na now be say election come remain some months you come think am say make you dey donate fifty million naira to dem why be say na when election come remain some months you know say you wan go visit dem Hey, no be say you no hear say killings dey happen two four seven every day why be say na now you wan donate you come donate the money some people still dey talk one thing say ah na tactics dem dey use for us na wetin all these politicians dem dey dey do be this they they talk say dem go dey approach us like an angel now because of election be say if dem come make dem enter finish dem go dey show their true colour to us they come say na tactics na the test of politics na im im dey im dey do western people state support tinubu say tinubu say ah tinubu dey do better things for them. In fact, out of the things say Tinubu don do say, hey, eh, eh, hey, eh, hey, no one in this country has ever done something of such to people before. Some people out there wetin una think about this whole saga, this whole thing about the money wey be say Oga Tinubu donated the fifty million naira. Oga no be small money o, I dey tell you. My own question wey be say I wan ask na be this. Why be say na now Oga Tinubu want to come donate money Why they say now now we say election don't remain uh, some months. That's when Oga Tinubu know say some people they die somewhere. Killing don't they happen since so like some people say it e don't happen since. So I say that now election remain some months now. You e, e, can they they everywhere. Now everywhere it, it go now. Open up say if, if you can't elect him finish, it will go there. <laughs> I gotta go go go help us make i no talk in fact some people talk am say this president government That time say na everywhere ah, na everywhere dem dey always dey go now dem don dey select places say dem dey always dey <laughs> dey go dey come ask the same question say oh people no be say na the same thing This oga tinubu sef go do if he later become the president of this country now he dey go all the states all the states all the states all the states now <sniffs> no wahala as for me i mean i no even like any politician at all at all And, and, and part of the begging, we say, I don't know if they beg God, we say, make we shine our eyes very well. They go, they approach us uh, like, like an angels now. I beg, they go, they approach us, they go, they do as if say, now them only pass. Now, make they enter finish. They go use our eyes to see Pepe. Make we shine our eyes and cast our vote very well. Votes they can't. So, I tell you, votes in the country well well make we shine our eyes very well because this election say they come eh, the thing goes sweet I they tell you abeg wetin una think about this whole thing jare the money wey say oga tinubu donate eh, and, and why be say na now im dey donate am make i hear your opinion my name na mc top secret i dey on instagram don't, don't forget to follow me see you in my next edition thank you catch up